iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha mu karere ka rubavu mu rwanda haravugwa ikibazo cy'ubwiyongere bw'ubujura bwibasira abaturage mu bice bitandukanye by'aka karere kirahangayikishije kuko iyo kipe ni nini imaze kwiba ahantu henshi muri ubwo buryo bwo kugenda bagakubita bagatema bagafunga n'umuhanda ikipe imeze gutyo igenda ikaza igafunga igakubita ikanatema kandi ni ikipe irimo abantu benshi kuko bamwe barahagarara bakiba abandi bakaba bari gu- bacunze umutekano wabo bakubita umuntu wese ushatse gutabara uwo ni umucuruzi mu karere ka rubavu mu burundi ho leta yatangiye gutegura ibigo by'agateganyo bizakira impunzi zizaba zitashye zivuye mu gihugu cy'u rwanda aya makuru ariko tuyahere hirya no hino ku isi ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje kwamagana ikurwa ku butegetsi rya perezida ibrahim bubakar keita wa mali ese ubu ibintu byifashe gute muri icyo gihugu tubibaze mugenzi wacu diane ninahazwe Mwamaze kugira ico bavuga ku yegura rya perezida Ibrahim Boubacar Keita harimo umuryango w'ibihugu vya Afrika, Uburaya ndetse na ONU. Impande zitandukanye ahanini zigatera ivyatsi ingendo y'abasirikare bafashe bugwate Keita imbere yo ko yegura. Turahera ku mugabane wa Afrika aho perezida wa Afrika y'Epfo asanzwe ari nawe aramutswa umuryango umwe bwa Afrika yavuze ko mugenzi we yavanywe ku butegetsi bidaciye mu mategeko. Yasavye ko abasirikare bomurekura atakirinze gusabwa. Ramaphosa yasavye kandi irekurwa y'abashikiranganji bose bafatanywe na Perezida Keita. Ishami mpuzamakungu ONU, umuryango umwe bwa Afrika, umuryango w'ubutunzi wurikiyemwo ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'uburengerazuba CEDEAO mu mfunyapfunyo navyo vyateye ivyatsi ikurwa rya Keita. Ibihugu bigize CEDEAO vyavuze ko vyabaye birugara imipaka bihana na Mali, binahagarika amasezerano mu vy'ubudandaji n'ico gihugu. umuryango umwe bwa buraya ku ruhande rwawo wasabye ko imfungwa zose zirimo izafashwe mu gihe c'imyiyerekano zirekurwa ituze rikagaruka uwo muryango wavuze ko ibihugu mirongo ibiri n'indwi vyose biwugize biraje ishingwa n'ibiriko bibera muri mali turaza kubandanya tubikurikiranira hagufi uko umwanya uza uritera ariko hagati aho mu gihugu vyifashe gute amakuru dukesha abamenyesha amakuru b'ijwi rya amerika bari ku rubuga avuga ko amazu yo kubamwo ay'ubucuruzi yabegereye perezida keita barimo abaryango biwe bahagufi kuva ejo yariko arasakwa yongera asahugwa ibiyarimwo ku murwa mukuru bamako hakaba harayihumvikanye amasasu amenyesha amakuru b'ijwi rya amerika i bamako bakaba bavuga yuko abayaguyemwo bagera kuri bane kuri uno wa gatatu bikaba bitegekanijwe ko akanama kajeje umutekano muri onu gakorana ku kibazo ca mali aha tukibutsa ko perezida Ibrahim Boubacar Keita yatanze imihoho mu bucagucagu bwo kuri uno wa gatatu inyuma yo guhagarikwa n'abasirikare bamuhagaritse bavuga ko bashaka gusubiza ibintu ku murongo mu ijambo yarayavuze yegura yashimiye abanyagihugu agira ko atangaza ko leta ni n'amashingamateka vyiwe bifuswe abanyagihugu bari bamaze iminsi mu myiyerekano yo gusaba iyegura rya perezida Ibrahim Boubacar Keita w'imyaka mirongo irindwi n'itanu yegujwe amaze imyaka indwi ku butegetsi umuryango w'abibumbye uratabariza abanyesudani bagera ku bihumbi hafi magana abiri na mirongo itanu bakuwe mu byabo n'imyuzure ubu bibasiwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa diane ninahazwe arakomeza abategetsi b'ibiro vya onu muri sudani batangaje ko muri rusangi bakeneye amadolari yabaye miliyaridi zibiri zo gufasha abanyagihugu bo mu ntara cumi n'indwi ku icumi n'umunani zigize sudani bari mu kaga biturutse ku ngaruka z'iyo mvura y'isegenya yononye ivyabo umuvugizi w'igisata ca onu kibarizwamo ivyo gufatana mu nda i Khartoum yabwiye ijwi rya amerika ko amazu yasenyutse burundu muri izo ntara arenga ibihumbi mirongo ibiri ni mu gihe ayandi angana uko yononekaye bisanzwe nubwo abwirizwa gusanurwa hambavu y'ikibazo c'uburaro iyo mvura yononye amasoko y'amazi agera ku bihumbi bibiri ibiriko bituma hibonekeza ikibazo c'amazi meza mu mihana itandukanye nk'uko onu ibandanye ibisigura iyo mvura iryo shirahamwe rivuga ko yagisibije yaguye mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi ni imvura onu igabisha ko ishobora kwiyongera muri kuno kwezi kwa munani gutyo atagikozwe ikazoza isongera isibe ibindi bibazo byari bisanzwe bikomereye sudani muri byo hakaba harimo ikibazo c'inzara y'umurengera no guhangana n'ikiza ca virusi ya korona onu mu vyegeranyo vyayo yerekana ko abanyesudani bugarijwe n'inzara barugwa mu miliyoni zirenga cumi Svetlana Shikanoskava umwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Byelorusiya akaba n'impirimbanyi mu by'uburenganzira bwa muntu arasaba umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi kutemera ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu Diane Rinahazwe nanone arakomeza umupfasoni Sivyatlana Chikanuskaya ako kamuyaga yagatereye yari mu buhungiro mu gihugu ca Litwani amasaha make imbere y'uko abategetsi b'ibihugu mirongo ibiri n'indwi bigize umuryango w'umwe bwa buraya batangura inama yabo ku kibazo ca Belarusi mu majambo yiwe yagize ati ntimwemera amatora y'ubusuma Lukashenko haba mu maso y'amakungu haba mu gihugu yaratsinzwe nijo natahukanye intsinzi muri ano matora uwo munyepolitiki akomeje gusaba ko amatora asubirwamwo kandi agahagarikirwa n'indorerezi mvamakungu ku ruhande rwa perezida lukashenko amaze imyaka mirongo ibiri n'itandatu ku butegetsi ahakana yivuye inyuma ivyagije ivy'uko yivye amatora agakurira inkoni ku gishitsi abasaba ko asubirwamwo hagati aho umuryango w'ubumwe bwa buraya umaze kugabisha ko ushobora gufatira ibihano abategetsi bose bakekwa kuba baragize uruhara mu iyibwa ry'ayo matora atari kwavuga ko rumwe n'abahohoteye abiyerekanye basaba ko perezida Lukashenko atanga ubutegetsi uwo muryango wasabye kandi ko abanyagihugu bagera ku bihumbi indwi bafatiwe mu myiyerekano yaguyemwo babiri igakomerekeramwo abagera ku ijana barekurwa ku rundi ruhande mu kiganiro perezida w'uburusiya vladimir putin yagiranye kuri telefone na perezida w'ubufaransa emmanuel macron co kimwe na chancelier w'ubudagi angela merkel yabasabye kutivanga mu bibazo vya belarusi Putin ahatulibutsa ko ari somambike wa perezida Lukashenko
arakoze diane nazwe utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko mushobora no kudukurikira munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mukanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari leta y'u Burundi iri mu myiteguro idasanzwe yo kwakira impunzi za mbere zizataha zivuye mu gihugu cy'u Rwanda byitezwe ko aba mbere bazagera mu gihugu mu mpera z'uku kwezi kwa munani ni inkuru y'ijwi ry'Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda leta y'u Burundi iri mu myiteguro idasanzwe yo kwakira impunzi za mbere zizohunguka zivuye mu Rwanda ibibanza bibiri nibyo byatekanijwe kugira bizokwakire impunzi za mbere z'abarundi bazohunguka bavuye mu Rwanda ku itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi k'umunani umwaka turimwo amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi ba HCR mu Burundi amenyesha ko ikibanza ca mbere kiri ahitwa Isongore muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi ikindi kibanza ahitwa Kinazi muri komine n'intara ya Muyinga aya makuru nyene yemeza ko kuva kuri wa kabiri habaye kugendera ivyo bibanza kugira barabe bikenewe byose ko bikwiye kugira barabe ku gikorwa cyo kwakira abazunguka bwa mbere kigenda neza ayandi makuru radiyo yanyu ikesha abakozi bo mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere mu gisata cyo gutahukana impunzi amenyesha ko hariko hariga ukuntu hoboneka ikindi kibanza co kwakira abahunguka mu kirundo kugira bazobapfunyiriza urugendo aya makuru kandi avuga ko kuri uyu wa gatatu habaye kugendera umupaka wa Gasenyi Nemba mu kirundo kugira batunganye neza ibikenewe kwakira izo mpunzi abagendera ivyo bibanza nk'uko aya makuru abivuga bagizwe n'intumwa za leta y'u Burundi HCR n'abandi bafasha mu gikorwa cyo gutahukana impunzi mu Burundi bimwe mu byo basanze vyihutirwa gukora muri ivyo bibanza harimo gusanura inyubakwa no kuzongereza kubaka utuzu twa sugumwe no gutegekanya gukingikiza ca COVID-19 byose bikazoba vyarangiye itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi k'umunani umwaka turimo polisi ikorera mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda irashishikariza abacuruzi gukoresha kamera z'ubwirinzi zizwi nka cctv ibi ngo byabafasha kumenya abajura bamaze kuyogoza abaturage mu bice bitandukanye by'aka karere ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana nagize ikibazo abajura baraza baranyiba ari saa saba z'ijoro baraza batema umuzamu bakubita n'abandi bantu bose baje gutabara bari benshi batwara ibintu amateleviziyo amatelefoni n'ibindi bintu uyu ni umucuruzi ukorera ahazwi nka unama rwagati mu mujyi wa gisenyi mu karere ka rubavu usobanura uko aherutse kwibwa n'uko abamwibye bari bangana ndetse n'ibikoresho bari bitwaje ubwe yibye ibikoresho bifite agaciro kasaga miliyoni enye asobanura ko abo bajura bakoze agatsiko gakomeye kandi gakorera hamwe ku buryo niyo hagize abaza gutabara bahangana nabo bamwe bakanabikomerekeramo kirahangayikishije kuko iyo kipe ni nini imaze kwiba ahantu henshi muri ubwo buryo bwo kugenda bagakubita bagatema bagafunga n'umuhanda hari aho bibye iri kanembwe hari ku mubyahi hari hano kuri samusanga naho barahibye na hari aho kuri sikayi naho barahibye muri ubwo buryo no kuri sitasiyo hano epfo kuri jemeka ikipe imeze gutyo igenda ikaza igafunga igakubita ikanatema kandi ni ikipe irimo abantu benshi ko bamwe barahagarara bakiba abandi bakaba bari gu- bacunze umutekano w'aho bakubita umuntu wese ushatse gutabara bamwe mu bafashwe bakekwaho ubujura buciye icyuho basobanura ko bafashwe bamaze kwiba inshuro nyinshi ahantu hatandukanye barasobanura uko bagiye babikora n'ibyo baza bitwaje kandi muri bo hari n'uwigeze gufunga imyaka ibiri ahamijwe icyaha cy'ubujura nanone ahantu hambere twajyanye twajyanye i gakeri turebayo telefone zigera kuri cumi n'umunani turongera tujyana ahantu kuri sitasiyo yari yajemeka ariko bo baje kudutesha turiruka yewe uwo munsi nibo baje kumfata ariko nkaba nari narigeze kwiba bo mu mujyi moto ebyiri n'ahandi hantu twari twagiye kwiba ku bapadiri nk'ubwa mbere naziraga icyo cyaha ndi jyenyine ariko nko guhera mu kwezi kwa gatanu none ninjiye muri iyo kundi y'abantu bangana gutya abantu batandatu icyo gikorwa twakijyagamo turi batandatu byaba ngombwa umwe yabura aka- tukagenda turi batanu aba batawe muri yombi bavuga ko bitwaza imihoro n'inkoni nta bintu bikaze twari dufite ni imipanga ibiri abandi bo ni inkoni zo tuba dufite cya gihe urabura n'agacukenyera gutabara tukayibakangisha bakaduhereza inzira tugatambuka ababa bafite inkoni icyagiye nyine tugeze ahantu ari inkeragutabara nyinshi tukazikubita zikaduha inzira n'ibyo twibye tukabasha kubikomezanya ubuyobozi bwa polisi mu ntara y'uburengerazuba buvuga ko abafashwe barimo ibyiciro bibiri kimwe n'icy'abajura naho ikindi ni ikibafasha gushakira isoko ibyibwe umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba cip bonaventure karekezi avuga ko bamwe mu bagize aka gatsiko kari karayoguje umujyi bafashwe kubera amakuru yatanzwe n'abaturage bimwe mu bikoresho byafashwe hakamenyekana bene byo baragenda babisubizwa hari ubutumwa cip karekezi aho abagura ibyibano kuri bariya bantu bagura ibyibwe turababwira ko nabo igihe bafashwe nibyo barabigura ariko iyo bafashwe bagomba gufatwa nk'abajura baribazwa nk'abajura rero tukaba tubakangurira kuba bareka uwo muco wo kugura ibyibano uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba ashishikariza abaturage n'abacuruzi by'umwihariko kwifashisha kamera zikoreshwa mu gucunga no kugenzura umutekano w'ahantu zizwi nka cctv mu magambo ahinnye y'icyongereza kuko ngo zajya zoroshya ibijyanye no gutahura abibye turabakangurira gukoresha za CCTV kamera mu rwego rwo kurinda bakamenya umutekano w'ibicuruzwa byabo bariya ni abajura bitegura muri gurupe cyangwa se mu kipe iyo babonye ahantu hari amarondo cyangwa se abazamu iyo abonye ari bane bo bategura igitero cy'abantu umunani bagategura ikipe yinjira mu nzu bagategura ikipe yo guhangana ndetse bagategura n'ikipe ibahereza umutekano ni igikorwa bategurana mu buryo buhanitse mu buryo bw'ubuhanga mu minota icumi baba barangije icyo gikorwa cyabo bakirukanka bakagenda aba bakekwaho ubujura uko ari icumi bashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya gisenyi bakurikiranweho ubujura buciye icyuho cyangwa kumena amazu itegeko ngenga nimero zeru rimwe akarongo kaberamye bibiri na cumi na kabiri ol ryo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi na kabiri rishyiraho igitabo cy'amategeko hana mu ngingo yaryo ya magana atatu ivuga ko umuntu hamwe n'icyaha cy'ubujura budakoresheje ikiboko cyangwa ibikangisha ahanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu kugeza ku myaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda yikubye inshuro kuva kuri ebyiri kugeza kuri eshanu z'agaciro k'ikibwe cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano ingingo ya magana atatu na kabiri y'iryo tegeko ivuga ko umuntu wese ukoze ubujura bukoreshejwe ikiboko cyangwa ibikangisho ahanishwa igifungo kuva ku myaka itatu kugeza ku myaka itanu n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda yikubye inshuro kuva kuri eshanu kugeza ku icumi z'agaciro k'ikibwe claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika minisiteri y'ubuzima mu gihugu cya uganda ivuga ko kuba abaturage batacyubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona byatumye imibare y'abandura izamuka irasaba inzego z'umutekano gutangira guhatira abantu gukurikiza ayo mabwiriza inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uri muri icyo gihugu cya uganda mu minsi mike ishize imibare y'abanduye icyorezo cya covid cumi n'icyenda yazamutse ku muvuduko uhambaye ku buryo mu minsi ebyiri yonyine havumbuwe abanduye basaga ijana kandi mu cyumweru kimwe cyonyine hakaba hamaze gupfa abantu batatu umubare w'abamaze kwitaba imana bose hamwe akaba umaze kugera kuri cumi na batanu kuva mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umuntu wa mbere yambuwe ubuzima n'icyo cyorezo mu gihugu imibare mishya y'abanduye mu gihugu yerekana ko abantu igihumbi magana atandatu na batatu aribo bamaze kwibasirwa n'icyo cyorezo ku bagera ku bihumbi magana atatu na mirongo itatu na bamaze gukorerwa ibipimo by'ubuzima kuri abo banduye abagera ku gihumbi ijana na mirongo itandatu na batanu bo bamaze kuvurwa barakira kandi amagana ane na makumyabiri na batatu bo bakaba bakiri mu mavuriro cumi na batanu nibo bamaze kwitaba imana uyu muvuduko abantu batangiye kwanduriraho niwo watumye minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ishaka gushyiraho izindi ngamba zikaze kuruta izari zihasanzwe ukurikije umuvugizi wayo bwana emma ayinebyona ati twabanje kureka abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza yo kwirira icyorezo ubwabo ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku ngufu dufashijwe n'inzego zishinzwe umutekano cyane cyane kureba ngo buri muntu wese uri hanze y'urugo rwe yambaye agapfukamunwa abantu ntibirundanyirije ahantu hamwe ari benshi gukaraba intoki buri kanya hamwe n'ibindi bijyanye no kwirinda iki cyorezo ayo mabwiriza kimwe n'ubwinshi bw'abakoresha imodoka zitwara abagenzi ni amwe mu yaje kutubahirizwa nyuma nubwo leta ikemerera abantu gusubira mu kazi kabo batangiye babyubahiriza bisi zitwara abagenzi zategetswe kujya zitwara mirongo itanu ku ijana by'abagenzi zari zisanzwe zitwara nazo ngo ntizicubahiriza ayo mabwiriza nabajije bwana emma impamvu abantu batagikurikiza aya mabwiriza yose Yeah, you know it is a behavior change issue and also maybe some fatigue.
Ati ni ikibazo cy'imyifatire y'abantu yanze guhinduka hamwe no kurambirana kw'ibintu bari batamenyereye nk'amabwiriza yose yashyizweho tugomba kudahwema kwibutsa abantu gukurikiza aya mabwiriza ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku gahato urabona nka bisi zitwara abagenzi zatangiye zubahiriza amabwiriza yose zahawe ariko ubu ntiziyakurikiza minisiteri ibishinzwe ikaba yatangaje ko ishobora kongera guhagarika imodoka zose zitwara abagenzi kuko zanze gukurikiza ayo mabwiriza amwe mu mazu manini nini mu mujyi wa kampala aberamo amasoko yari yaremerewe kongera gufungura yongeye gufungwa mu mpera z'icyumweru gishize kubera kutubahiriza ayo mabwiriza kandi hari n'ibigo bitandukanye nk'inganda zahisemo gufunga no gushyira abakozi bazo mu kato bitewe n'uko bamwe muri abo bakozi basanganywe uburwayi bwa covid cumi n'icyenda ikigo cy'itangazamakuru cya leta the new vision nacyo cyaragifashe izindi ngamba zo kwirinda zikaze nyuma y'aho umunyamakuru wacu umwe yanduye icyo cyorezo kandi abandi banyamakuru batanu ba radiyo pakis yo mu majyaruguru y'igihugu nabo akaba basanganywe ubwo burwayi ibyo bigo byombi by'itangazamakuru ntabwo byahagaritse akazi ariko birimo gukorana na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza akaze yo kurinda abandi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda muri leta zunze ubumwe za amerika ishyaka ry'abademokarate ryatangije inama kaminuza yemeje joe biden nk'umukandida w'ishyaka ku mwanya wa perezida na kamala harris ku mwanya wa visi perezida mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na profeseri atanazi gahungu wigisha muri kaminuza ya chicago na leonce hakizimana impuguke mu bya politike ababaza uko bakiriye amagambo akomeje kuvugirwa muri iyo nama ahereye kuri profeseri atanazi gahungu icyo ndazi neza benshi ko baryohewe no kumva michelle obama ariko aravuga ariko jewe nibaza iyo ubise umunsi wa mbere w'ibya by'amakoraniro baba abademokarate baba abarepublika jewe cyanyoheye cyane no kumva abantu bakomeye cyane ba mugambi w'abarepublika bariko baravuga bavuga icyo bagaye kuri Trump niwo ribaza mukuru cyane yavuze ni uwo bita guverineri Kasich ariko aravuga ati jewe umuntu naho twakoranye naho yari yitujije hamwe na na Trump bwa mbere ubu rero arahindura umugambwe hariho n'abandi benshi bahinduye umugambwe ku munsi wa mbere iyo bariko baravuga jewe niwe nama numviriza kandi wumvise uko ibyo bariko baravuga mugabo hariho ni bakeyi n'aho ari bakeyi icyo bavuga birakwiye ego namwe eh, mushana Leonce Hakizimana ikintu cyabatangaje muri iryo koraniro ridasanzwe niki na notangura kuvuga icerekeye um, ingene twari tumenyereye amanama bene aya abera ahantu twese abantu baba bari hamwe dukoraniye tw- hamwe twese bagira bahimbaza umunsi mukuru nyene bakoraniye hamwe mugabo uku u- uko vyagenze kubera iyi corona ihari tuta- batashoboye kubigira byose vyabaye umwe wese ari- a- bari babitangu- babiteguye hakiri kare ukaza usanga rero uko ba- biriko biragenda ntitwari tubimenyereye mugabo bashoboye kuvyifatamwo baravyifashemwo ku buryo ah, bashoboye kugera vrema ah, ibintu abantu bavuga baf- batari bake kandi bakavuga ibintu vrema umuntu abona ko ashimye nkuko wabivuze michelle obama ah, na Deni- na- na sanders n'aba- n'abo barepublika bandi bavuze barashikiriza ivyiyumviro ubona uti koko oh, hari ikintu kizohinduka eh, mu ntwa- mu gihe intwaro yohinduka Yego, Ah, na cyane cyane michelle obama yagize ikintu kita- kitoroshe kubona ah, uta- ata- avuga atari kumwe n'abantu imbere yiwe mugabo agashikiriza iciyumviro buri mubona ko ariko ashikiriza avuga nk'umuntu nyine w'umubyeyi kiri- ashimikira ku kintu cerekeye kwitaho abantu na cyane cyane ico ni iciyumviro tutamenyereye kubona muri ino ntwaro y'ubu Ah, ni iciyumviro abantu benshi bakiriye neza kuko ni ikintu abantu barondera ubu bataronka ego tugarutse ku civugo ah, muri iryo koraniro ry'umugambi w'abademokrate kivuga kiti we the people twebwe abanyagihugu ico civugo mu kivuga ko iki mu nshingantahe atanze gahungu Eh, kiriya kintu cari gikomeye rwose we the people ni ukuvuga twebwe um, abanyagihugu b'abanyamerika barafashe noneho barabishoboye cyane barafata abantu b'ubwoko bwose abantu batiyumvira kimwe abantu bafise bava mu ntara zose barababwira bati ingo twerekane yuko iki gihugu ari icy'abanyagihugu atari icy'umuntu umwe ariko arafata amafaranga ayuzuza mu bantu batunze gusa ubumwe ku bantu ijana bityo rero nibaza yuko ku bantu bariko barabibona baraba ukuntu uwo perezida obama amaze iminsi agomba yuko abantu badashobora kuza gutora akuraho batorera umuntu ashira hasi abantu bose batumvikana reka nabo bumvikana bose abashira hasi ubu u- atanguye kwifatira ku gatwe abantu baba b'abapasoni eh, b'abagore nibaza rero yuko ibi wite pipo bizotuma abantu bagira ico biyumviriye bakaraba kumenya kurya Michelle Obama ariko arababwira ati ntimurabe uko ibintu bimaze kumera nabi ubu ati birashobora no kongereza kumera nabi rwose ibyo rero birashobora kuzotuma abantu bagenda gutora batereka igihugu cacu ntaconone ntabaranyaconone ego me leonce eh, hakizimana ico civugo mwebwe mu kivuga ko iki we the people bashaka kuvuga iki Yeah, we the- abademokrate we the people yari ibyo- ibyo tanaza avuze nibyo icyo nokongera ko nuko we the people ni ukuvuga abo bantu bose twese u- ubwoko bwose i- i- igitsina cabo uyu- ubwoko bw'abantu bose baba muri kino gihugu ata n'umwe avuyemwo ni naco gituma bashi- bashizemwo n'aba- n'abarepublike kugira berekane bose iki gihugu ni cacu iki gihugu ni- iyo iyo ukusa iyo wavukiye ure umuntu yaje ava mu mahanga ugashika ngaho ukaba umunyamerika twese abantu we the people turi abantu bamwe duteza gukorera hamwe iki ni ici- ni iciyumviro ciza mbona nashimye rwose atanazwi aho ngo tugaruke ku cyiyumviro mwavuze ko muri iryo koraniro ridasanzwe harimo amajambo yashikirijwe n'abarepubulika aka banyapolitiki bahurikiye umugambi w'abarepubulika bakomeye nka john kesik yahoze ari guverineri wa ohio yigeze kuba umushingamateka akomeye cyane rwose reka umutegetsi yahiganwe mu matora y'umukuru w'igihugu ariko hariho nk'aba demokrate bari ku rundi ruhande bashaka ko ibintu bihinduka cyane rwose bibaza ko ico atari icyumviro cyiza kuko hariho ibintu byinshi nka kesik adasangiye n'abademokrate aho navuga nk'ivyo gukorora inda n'ibindi wewe nk'uko babivuga n'umukonservateur ivyo ntibishobora kuba intambamyi ku bademokrate bamwe bamwe bashaka ko ibintu bihinduka ubutarisubira inyuma Ah, ego abademokrati bashaka yuko ibintu bihinduka kandi bariho batabona yuko umuntu kakesi kashobora kujamo ariko umuntu ntiyorabira ibyo kuko ibyo abademokrati urabye uko biriko biragenda ubu u- igikenewe si uko abantu bagira ibyo bintu byo gufatira ku nguvu bati iki kintu kidahindutse ntagishoboka abo bantu rero urabye neza hariho n'abashavujwe n'uko biden uwo Jo- joseph biden yuko yatoye harris harris na biden bose nabo bita abasentris bari hagati na ntibari si ba bantu badadaje hanyuma amaze gutora uwo harris abo bandi bantu naho hatari ibintu bi- bataniyeko bofata gusa bagafata abantu nk'uwo bashaka umwe madamu warren ngo rero we niwe tugomba yuko uba visi perezida bari guca bacanye agafata sanders bari guca bagira ibintu byo kudadaza ubu rero abantu benshi mbere jewe nibaza yuko ibyo biden yagize bivyo byiza by'abademokrate bari kuragira ari byiza gufata abantu batadadaje bati twebwe icyo duhuriye ko si ukudadaza icyo duhuriye ko ni ukwirukana Trump mugabo mu minsi yose bamaze kubandanya bamaze gutorwa nibaramuka batowe ibyo by'uko bashyizemo abo bantu badasangiye ibyiyumviro n'abademokarate kumbure bizogorana Yego.
mugabo uko tusanzwe tubizi iyo gutora no gutora iyo bamaze gutorwa politiki baraheza bakaba- bakayihindumbero Yego.
ba- ibyo bemeye ibyo batemeye bakabikuramo E, Leonce ha- Hakizimana mu majambo yashikirijwe n'abo batetsi bose batandukanye mw'ijoro rya mbere rya ry'iyo convention haribonekeje utwigoro two gushaka kwerekana ubudasa buri hagati ya Joe Biden eka na Perezida Donald Trump aho bakaba bashimikiye cyane cyane ku bintu bigaragara hariho ingorane zagiye zaba mu minsi iheze ku vyerekeye indyane z'amoko eka no ku vyerekeye ikiza ca corona ayo majambo mwayakire gute mwayibonye gute utwo twigoro two gushaka kwerekana ubudasa Ya, n'ubudasa buda- bu- bu- bworoshe gushira ngaho butari bugoye uravye intwaro ya trump n'intwaro ya obama be na biden ni intwaro zi- zi- zi- zigaragara uravye ingene obama bifashe mu gihe ciza ba- hari ikiza cagire gitere bakabura abantu babiri gusa nawe trump akaba ageze ku bihumbi ijana na mirongo irindwi hama ukaraba n'ibi bindi bi- izi ngorane ziriko ziraba mu gihugu usanga koko n'agateka kabo ingene bagiye barifata mu- mu- mu ku- mu kwerekana ko ari abantu baf- bu- bu- bakunda abantu bubahiriza abantu bitonda bene ibyo byiyumvira umuntu aba arondera na cyane cyane mu perezida usanga ah, ingene obama na biden bigenjeje ari rema bitandukanye rwose n'ingene trump ariko arigenje ku buryo byari byereke- byoroshye kwerekana n'ingene bi- bifashe mu byerekeye ah, amoko umwe trump ingene yigenze ubu nabo ingene bigenje igihe batwara so ni ibintu byaboneka rwose kandi nibaza ko bazobandanya bavuga mu mezi akurikira Eh, Professor Athanase Gahungu eh, abategetsi b'abademokarate bigeze no guhiganwa mu kibazo cy'umukuru w'igihugu aho navuga nka Bernie Sanders eh, nabo nyene barashikirije icyiyumviro gikomeye c'ubumwe barashimikiye cyane cyane ku bumwe ivyo mwibaza ko babikoreye iki Eh, eh, urabona benshi ab- mu bitojeje hamwe na biden ah, harimo abo ba ba sanders harimo ba gorbachev barimo bande abo bose bazi yuko mu gihe kimwe mbere hari igihe batumvikana na biden biden icyo yagize nibaza cyaryoshe ni uko yaciye asubiramwo wumvise ibyo ejo bariko baramuvuga yuko naho baba bariko baraharira yaraheze hajya aba bakuye ko amakamera batariko baraberekana agaca agenda akabavugisha ati wewe nturabe yuko turiko turahiganwa atariko ibintu wavuze ni byiza E, ubu rero abo bantu biravye mu bintu vyo kwitoza umuntu murashobora kuba mutiyumvira kimwe mugabo icyo bahuriye ko ni uko ari abademokarate ubu rero bose baraje kandi barabiryoheje neza bati twebwe turagarutse mu ruhongore rwacu rw'abademokarate tugomba twese kwerekana abantu bose bari badukurikiye kuko umwe wese muri bo yari afise abantu bari bamukurikiye ati ubu rero twese turaba biden nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni fatuma alimasi kalala amakuru yari ahagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira basezeyeho bifuriza amahoro n'amahirwe